They say palace of ife don't tire they don't confuse say this olori don too give person headache sotey dey no even know what to do again between olori ashley and olori ronke dey no even know who to believe again because these two princesses be like say they don't stand against each other yes o oh. they don't stand against each other now we know can they understand who be who yes who among them they talk truth who among them they lie Now we see we no fit distinguish again because The two of them, they claim say he they talk truth This one tok say i they talk. yes oh, because recently olori ronke tok say now she be the person where carry olori ashley go where she collects people where go give her where go donate pen for her where make her body speaking. yes o oh, she say she bring guys for olori ashley now they don't ask and say how far waiting be these people kabiyesi say she go bring di pipo make him carry go do test becos dat was her suggestion make dem go do test find out who among dem get di pikin wey olori actually carry for body yes kabiyesi say e no wan dey carry children wey no be im again say e don tire in di process olori actually say na lie say all dis ones wey olori ronke dey do say na ah, jealousy dey cause am say she no like say kabiyesi love olori ashley yes olori ashley say kabiyesi love her well well more than all the oloris and e dey pain olori ronke The fact say she don born for kabiyesi too dey pepper olori ronke na why olori ronke dey talk all this so as wey she dey talk, eh? my people eh we no even know who to believe again welcome back to my youtube channel my wonderful people hope say una dey alright o if na the first time you dey join us on this place we say welcome Now here now we dey drop all the hot hot gist about it so they suffer inside the palace of ife so don't forget to subscribe to the channel turn on the bell notification so you get notified as soon as there's a new upload and to my old subscribers i say thank you i appreciate you may god bless you because now now really they keep us for inside this area yes now now be the odogwu we know they take the love when they show us for this channel for granted Though we dey appreciate and back to back we they talk thank you thank you thank you as time at time without number my people no be small matter o so they talk say olori ashley's acclaimed eh, father of olori ashley's son enter palace of ife hmm yes so they talk say the guy show for palace today Oh, you know say kabiyesi still day in isolation kabiyesi no dey see visitors kabiyesi day on his own at the moment kabiyesi never they attend to anybody at this point kabiyesi still they get private moments now they talk say these people dis man show up for palace of ife we know say kabiyesi dey find am but how come e come reach palace na pipo come dey wonder e say oloronke na invite her come palace of ife ewo i talk am say dis pipo go like dey fight diasef back to back but dia families dey talk say dey be sisters dey be princess wey dey treat dem different but dem dem no dey treat diasef different o oh. They dey show diasef shege back to back now olorirunke call di guy say make e come di palace of ife but she say di date wey she give am na during di olojo festival or afta di olojo festival obviously kabiyesi no fit see anybody at dis point in fact eh, di kind of list wey pipo don dis pipo don pile up for kabiyesi before dis coming out eh, e don big every small thing uh, eh, kabiyesi go come outside he will take care of it when kabiyesi come outside he will take care of it any small thing when kabiyesi like make una reduce the problem na kabiyesi sef na human being if he comes out he's going to be tired but he's still going to hold the festival after the festival kabiyesi still needs to rest wo na human being e be make dem pity her make dem pity am now nah, dey talk say olori oh, ronke na invite dis brother say make he come the palace of ife kabiyesi wan see am hmm. but him be, be like say he mistake the dates wey they give him come come earlier than normal and now when you no fit see kabiyesi dey say na kabiyesi brother and his papa nine day around o so they call call the guy come one side Maybe dey for ask some kind questions Maybe dey understand because as e dey kabiyesi important say eh, make we know who born dis pikin wey ashley carry Naso so e family members important Naso so e dey ileife important yes because i will always tell you if one finger carry oil e go touch the rest of them. all of them go collect at the end of the day so now, why they say me they find out the you oh. know whether can be a sit around or you know that around make dem ask the guys or kind questions They say dem don dey ask the guy the questions They come they confuse firstly they say the guy they look like who dem force come yes this you know if person no they confident about something the way wey you e go dey fit get the way wey you e go dey act say na so the guy dey act the guy dey act like say dem force am come do something like you e know carry im mind come the place wey e come they said they ask a question oh, yeah, where be the hospital where you go donate this pen to If they call another hospital all of oloriroke call another hospital you call another hospital They say all the questions wey they ask the guy He just dey miss miss dem e no sabi one thing. him and olorironke works no dey match at all at all He just dey talk another thing olorironke dey touch am like they con dey confused no be wetin ronke tell us na be this one na so what is this guy saying abi ronke no know the person again na they don dey confused say no This thing get as e be yes e get as e be dem no come understand which one be the truth olori actually dey there dey shout say no be her no be anybody get her pikin No, say oloronke oh, no like her yes she say oloronke oh, dey jealous for her she no want make she dey with kabiyesi she jealous say kabiyesi love her and because of that e dey pain her for body so she wan collect kabiyesi completely from her hand say na why Ronke dey lie against her say nobody be dat person to her she no know dis person wey oloriroke carry come whereas oloriroke say na di person wey don expect pipo don dey tok say dis thing eh inside every small lie truth small atom of truth go dey inside because oloriroke no go make up everything for her to be saying it say truth dey inside e na just to look well make dem find her out They say all of them know where dem they go all of them know wetin dem they do Now all of them they do their tins together, so there is no need for olori ashley to dey deny tins say now all of them they work out, waka work out together, and all of them sabi where dem they go so Olori oloronke don expose her now all dis ones wey she dey do say now lie you. but we no come understand oloronke e be like say the main person no gree come fear no gree and come outside wey make um she go carry another person wey no sabi di real details come even if you wan carry fake person you for at least make una eh, eh, eh, how do they talk am make una too do rehearsal na eh no talk this one when i no talk o oh. all those kind things make una prepare which kind amateur game be all these ones now kabiyesi brothers and and kabiyesi father don dey confused They don dey suspicious of both olori ronke and olori ashley yes they are confused Don't forget say all the story wey we dey carry come this area They all alleged information has gathered from di internet space i know they stay the palace of ife i know they stay ile ife Now here say as they hear and as they carry a come Don't forget to subscribe to the channel turn on the bell notification so you get notified please do drop a comment let us know what you think about the matter and also like our video thank